Hivi News with America. mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu mu kirundi no mu kinyarwanda muri radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi muri kumwe na fide niyo ngabo na placide magambo nanjye ndabaramukije mbaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba bayitanyije cyane cyane kubera ibiciro byazamutse bya lisansi na mazutu niyo yabaye rero imbarutso yatumye iyo myigaragambyo ibaho ariko ibyo bagenda basaba abigaragambya byabaye birebire cyane harimo abasaba yuko perezida macron avaho boneje isaga gisagara umuhinga mu by'amategeko w'umunyarwanda ari mu gisagara cya Paris mu Bufaransa avuga ko imyerekano imaze iminsi iri muri icyo gihugu turavuga no kuri zimwe mu ngingo z'amategeko ziri mu gitabo gishyashya cy'amategeko ahana ibyaha ziteye ibibazo mu Rwanda no ku gikorwa cyo kwiyamamaza cya Felix Tshisekedi mu gisagara cya Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Emra reka tubanze tubahe incamake makuru yo hirya no hino tubashikiriza mu kanya ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ritangaza ko abapfasoni n'abigeme barenga ijana na mirongo itanu muri Sudani yo mu bumanuko bafashwe ku ngufu canke bakoreshwa yandi mabi bakorerwa yandi mabi afatiye ku gitsina mu minsi ya vuba
leta y'ubufaransa yasubitse gahunda yayo yo kuzamura imisoro ku bikomoka kuri peteroli iyo gahunda yari yateje imidugararo idasanzwe mu murwa mukuru wa paris no mu gihugu cyose guhera mu byumweru bibiri bishize
leta ya gabon yasohoye amasanamu ya videwo yerekana perezida ari bongo ariko abonana n'umwami w'igihugu cya maroc muhammed wa gatandatu bwari bubaye bwa mbere bongo aseruka ahabona kuva akizwe n'amagara mu kwezi kw'icumi
igihugu cya israeli cyatangije gahunda yo gusenya imyobo y'indaki yubatswe n'umutwe wa hezbollah hagati y'umupaka wayo na libani
aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka ku mukanya gato y'imvume hafi y'amaradiyo yayo duhere ku idonido ry'amakuru yo hirya no hino tubafitiye ishyirahamwe mpuzamakungu onu ritangaza ko abafasoni n'abigeme barenga ijana na mirongo itanu muri sudani yo mu mpanuko bafashwe ku nguvu cyangwa bakorerwa ayandi mabi afatiye ku gitsina mu minsi ya vuba mabi yakozwe n'abantu bitwaje ibigwanisho benshi muri bo bambaye impuzu z'igisirikare hafi y'igisagara cya Bentiu kiri mu buraruko bw'igihugu ivyo vyashizwe habona mu itangazo ryasohorewe hamwe ejo kuwa mbere n'umuyobozi w'ishami ry'ishyirahamwe unigitaho abana UNICEF ryasinywe kandi n'icegera cy'umunyamabanga mukuru murantunga n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe oni ku bijyanye no gutabara hamwe n'umuyobozi mukuru w'ikigega kijejwe abantu FINWAP cishyirahamwe onu abayobozi uko ari batatu basabye impande zose zegwa n'ico kibazo kwiyamiriza ku mugaragaro ayo mabi akorerwa abapfasoni n'abigeme hamwe no kubona ko abakoze ivyo vyaha bashizwe imbere y'intahe ishyirahamwe ry'abagiraneza Medecins Sans Frontières ryatangaje mu ndwi iheze ko abapfasoni n'abigeme ijana na mirongo ibiri na batanu bafashwe ku nguvu igihe bari bagiye mu kibanza cyo kwakirirwamwo ibifungurwa mu gisagara cya Bentiu ishyirahamwe onu rimenyesha ko abantu ibihumbi bibiri n'amajana atatu bafashwe ku nguvu muri Sudani yo mu mpanuka mu gice cya mbere cy'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani
leta y'ubufaransa yasubitse gahunda yayo yo kuzamura imisoro ku bikomoka kuri peteroli iyi gahunda yateje imyigaragambyo idasanzwe mu murwa mukuru wa Paris no mu gihugu hose ibyo minisitiri w'intebe Edouard Philippe yabitangaje kuri televiziyo y'igihugu ko iyo gahunda yagombaga gutangira gushyirwa mu bikorwa ku munsi wa mbere w'umwaka utaha ibaye isubitswe mu gihe cy'amezi atandatu yagize ati nta mpamvu yo kuzamura imisoro yatubibamo amacakubiri perezida Emmanuel Macron we yari yatangaje mu kwezi gushize ko ibikomoka kuri peteroli bigira uruhare mu kwangiza ikirere bigomba kuzamurirwa imisoro hagatezwa imbere ibitanga ingufu zitangiza, zitangiza ibidukikije abaturage ba Paris bahise e, bishora mu mihanda barigaragambya bamagana icyo icyo cyemezo imyigaragambyo yahise ikwirakwira mu gihugu cyose ihindura isura ubwo abigaragambya baje bambaye amakoti y'imihondo bigabije imihanda bagasenya ibyo bahuye nabyo byose ari nako basaba perezida Macron ko yakegura ku butegetsi abashinzwe umutekano bibasiwe n'ibikorwa by'urugomo abenshi bayikomerekeyemo imyigaragambyo nk'iyi yaherukaga kumvikana mu bufaransa mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu n'umunani
radiyo ijwi ry'amerika washington dc amakuru atangazwa n'igipolisi muri somaliya amenyesha ko umumenyeshamakuru israel sheikh karif yakomeretse bikomeye igihe imodoka yarimwo yari yatezwemwo bombe yaturika ku mugwa mukuru Mogadisho ico gitero cabaye no musi kuwa kabiri igihe bombe yari yahishijwe mu modoka yiwe yaturika mu gice ca Waberi umwe mu bo bahoze bakorana avuga ko Kalif yatakaje amaraso menshi ariko akaba ariko avurirwa mu bitaro vy'i Mogadisho gushika ubu ntawiyitirije ico gitero Somalia ni kimwe mu bihugu aho abamenyesha makuru bageramirwa kurusha handi ishyirahamwe rijejwe gukingira abamenyesha amakuru yo muri Amerika Committee to Protect the Journalist rimenyesha ko abamenyesha amakuru 59 bishwe kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na kabiri muri Somalia
igihugu cya Israeli cyatangije gahunda yo gusenya imyobo y'indaki yubatswe n'umutwe wa Hezbollah hagati y'umupaka wayo na Liban ibi bishobora gukurikirwa n'imirwano hagati y'ingabo za Israeli n'uwo mutwe w'abarwanyi uterwa inkunga n'igihugu cya Iran ingabo za Israeli zivuga ko iyo myobo usanga harimo n'ifite uburebure bwa metero zisaga magana abiri yifashishwa n'abarwanyi ba Hezbollah iyo bagaba ibitero kuri Israeli havugwa ko ingabo z'abarwanyi ba Hezbollah zaba ziteguye n'ibisasu biremereye bisaga ibihumbi ijana na makumyabiri ziteganya kurasa muri Israeli mu gihe yaba igabye ibitero muri uwo mugambi wo gusenya imyobo zaba zicukura iki gitero ariko gishobora kutorohera igihugu cya Israeli kuko ibi bije mu gihe minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu ari nawe minisitiri w'ingabo akurikiranyweho n'inzego z'umutekano ibyaha bya ruswa hakekwa ko azanye iby'iyi ntambara kugira ngo ayobye uburari akaburizamo ibyaha bimukurikiranweho
tugaruke muri afurika aho leta y'igihugu cya gabo yasohoye amasanamu ya videwo yerekana perezida ari bongo ondimba ariko abonana n'umwami w'igihugu cya maroc muhammed wa gatandatu bwari bubaye ubwa mbere bongo aseruka ahabona kuva akiswe n'amagara mu kwezi kw'icumi amasanamu ya videwo yashyizwe ahabona ku muhingamo wo ku munsi wa mbere yerekanye abayobozi bombi bariko baganira imbere y'amabendera y'ibihugu vyabo perezida bongo ariko aruhukira mu bitaro biri ku mugwa mukuru wa maroc raba bongo afise imyaka mirongo itanu n'icenda muri iki gihe yajanwe mu bitaro mu gihugu ca arabiya saudite ku itariki mirongo ibiri na zine z'ukwezi kw'icumi leta ya gabon yatangaje ko yagize ibizunguzungu amakuru amwamwe yavuze ko yaviriranye mu bwongo perezida bongo yacanywe mu ndwi iheze mu gihugu cya maroc kuruhukirayo leta y'igihugu ciwe irashimira umwami muhammed wa gatandatu kuba yaramwakiye ari bongo ari ku butegetsi muri gabon kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda
ikompanyi y'abanyamerika itwara abagenzi hifashishijwe za telefone ngendanwa ya uber uh, yatangaje ko igiye gutangiza gahunda yo gutwara abantu mu mujyi wa kayiro mu misiri iyi kompanyi yaje yitwaje igishoro cya miliyoni ijana z'amadolari kandi yiteguye kwigarurira isoko ry'abagenzi mu minsi ya vuba iyi kompanyi yihaye intego yo kuzamura umubare w'abagenzi itwara bakazagera kuri miliyari imwe y'abagenzi bayikoresha ku isi hose akenshi na kenshi aho uba yatangizaga ibikorwa byayo ntiyigeze yakirwa neza n'abandi bakora ubucuruzi bwo gutwara abagenzi kuko usanga babatwara abakiriya gusa leta ya misiri yo yahaye ikaze uba kubera ko yizeye neza ko izajya itanga imisoro yayo uko bikwiye kandi ubucuruzi bwayo buzafasha mu iterambere ryo gutwara abantu n'itumanaho
mwabandanya gukurikirana ibiganiro byacu mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo ijwi rya amerika i washington dc
kuri uyu wa kabiri hari itsinda ry'abanyamategeko barangajwe imbere na Richard Mugisha bagaragaje eh, bagaragarije urukiko rw'ikirenga ko hari zimwe mu ngingo z'amategeko ziri mu gitabo gishya cy'amategeko ahana ibyaha zibangamye muri izo ngingo harimo n'irebana n'itangazamakuru ndetse n'izirebana n'ubusambanyi ku bashakanye basabye urukiko rw'ikirenga kuzikura ku rutonde rw'ibyaha ibindi muri iyo nkuru turabibwirwa na mugenzi wacu Eric bagira ubusa
imbere y'inteko iburanisha itsinda ry'abanyamategeko batatu barangajwe imbere na metre Richard Mugisha we na bagenzi we metre Moyize Nkundabarashi na metre Florida Kabasinga bumvikanye bikoma ingingo z'amategeko zigaragara mu gitabo gishya cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda bavuze ko ingingo zibangamye ari ijana na mirongo itatu n'uwa gatandatu ihana ubusambanyi ijana na mirongo itatu n'umunani ihana ubushoreke n'ijana na mirongo itatu n'icyenda ihana guta urugo bavuga ko zibangamiye ubwiyunge bw'abagabo n'abagore hari kandi ingingo ya magana abiri mirongo itatu na gatatu ihana gukoza isoni mu magambo mu bimenyetso cyangwa ibikangisho inyandiko cyangwa ibishushanyo abategetsi n'abashinzwe umutekano igihe bakora uwo murimo bavuga ko bibangamiye ubwisanzure bw'itangazamakuru aba baremera ko ibikorwa ari bibi ariko ko byagira ukundi bikosorwa bidashyizwe ku rutonde rw'ibyaha ku cyaha cyo gushushanya abategetsi bifatwa nko kubasebya ibyo byitwa karikatire mu gifaransa cyangwa katuni mu cyongereza kigaragara mu ngingo ya magana abiri mirongo itatu na gatatu y'igitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda Maitre Richard Mugisha avuga ko bikwiye gukurwa ku rutonde rw'ibyaha kuko bibangamira ihame ry'ubwisanzure bw'itangazamakuru ni ingingo ivuga ko umuntu wese ukoze isoni mu magambo mu bimenyetso cyangwa ibikangisho inyandiko cyangwa ibishushanyo umwe mu bagize inteko ishinga amategeko mu gihe akora umurimo yatorewe cyangwa biturutse kuri uwo murimo umwe mu bagize guverinoma abashinzwe umutekano cyangwa undi wese ushinzwe umurimo rusange w'igihugu mu gihe akora umurimo ashinzwe cyangwa ariwo biturutseho aba abakoze icyaha iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igihano kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitageze ku myaka ibiri n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi magana atanu atarenza miliyoni imwe ni ingingo ivuga ko niba gukoza isoni byabereye mu nama y'inteko ishinga amategeko cyangwa byakorewe umwe mu bayobozi b'ikirenga b'igihugu ibihano byikuba kabiri Maitre Mugisha avuga ko yemera ko gusebya abategetsi ari bibi kandi ari ngombwa kubirwanya gusa ngo ni ngombwa kutajya hanze y'amahame agenga itangazamakuru aho kwitabaza itegeko mpanabyaha uyu umunyamategeko arasanga abategetsi bari mu myanya ikomeye ikwiye no kubaha ubushobozi bwo kwihanganira guhozwaho ijisho n'imbaga ishobora kubamo nabo babashushanya naho ku birebana n'ingingo y'ubusambanyi umwe mu bashakanye yaciye undi nyuma uyu munyamategeko avuga ko urukiko rw'ikirenga rukwiye nayo kwivana ku byaha bihanwa ntahakana ko iyi ngeso isenya imiryango ariko Maitre Richard Mugisha asanga hakwiye kubaho guhuza no kumvikanisha abafitanye ibibazo bishingiye ku busambanyi yabwiye umucamanza mu rukiko rw'ikirenga ko abashakanye bafite inshingano zo kwita ku muryango umuryango wabo bombi guhanisha igifungo umwe muri bo arasanga bishobora guhungabanya umuryango Maître Speciose Akabibi wunganira leta muri uru rubanza yavuze ko Maître Richard Mugisha adafite ububasha bwo gutanga iki kirego kuko mu magambo yatagaragaza itsinda ry'abahagarariye cyangwa ngo yerekane inyungu afite muri uru rubanza agasanga yafatwa nk'umuturage usanzwe icyakora Maître Mugisha bagakomeza gushimangira ko asanga nk'umwenegihugu afite inshingano zo gutunga agatoki itegeko abona ko ribangamye ikindi ngo nk'umunyamategeko yatekereje ku bantu bashobora kumugana bahohotewe n'izi ngingo z'amategeko nyuma yo kumva impande zombi umucamanza ukuriye inteko iburanisha ari nawe ukuriye urukiko rw'ikirenga profeseri Sam Rugege yavuze ko bitewe n'uburemere bw'iki kirego atahita afata icyemezo yavuze ko icyemezo kizafatwa kuri uru rubanza gishobora kuzagira ingaruka ku bindi bintu byinshi biri imbere yavuze ko azafata icyemezo mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha bibiri na cumi n'icyenda ni icyemezo gishobora kuzemeza cyangwa gihakana inshingiro ry'iki kirego uretse iyi ngingo y'ubusambanyi ku bashakanye itari yaravuzweho n'urwego urwo ari rwo rwose mu ruhame ingingo yo gushashanya abategetsi byafatwa nko kubasebya abanyamakuru bakunze kwiyamiriza ariko ubutegetsi bukavuga ko ntawe izabangamira uku niko minisitiri w'ubutabera mu rwanda bwana johnson businge yabwiye abanyamakuru avuga kuri iyi ngingo hari mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka ntabwo ntekereza ko hari umuntu kibangamiye ibyo ari byo byose kizahinduka noneho n'ako kantu kariho kaveho aha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali urakoze eric bagira ubusa tukiri mu rwanda leta y'u rwanda iratangaza ko imihanda yose mishya izajya yubakwa izajya ihita ishyirwaho amatara ku mihanda minisitiri w'intebe yabitangarije inteko ishinga amategeko imitwe yombi mu muhango wo kubamurikira ibyo leta yagezeho mu rwego rwo gutunganya imihanda ibindi kuri iyi nkuru reka tubibaze asumutakaboye minisitiri w'intebe ngirente eduwari yagejeje ku nteko ishinga amategeko imitwe yombi raporo ikubiyemo ibyakozwe n'ibiteganywa gukorwa mu bijyanye no kubaka imihanda yavuze ko leta yiyemeje ko imihanda yose ya kaburimbo izubakwa mu myaka irindwi izajya inashyirwaho amatara umukuru wa guverinoma y'u rwanda yatangaje ko biri mu masezerano leta y'u rwanda isigaye igirana na ba rwiyemezamirimo nk'uko mubizi mu gihe gishize hari imihanda yari isanzwe twashyizeho amatara ya twita street lighting ariko noneho ubu ngubu mu mabwiriza mashya dutanga ni uko buri contract yo gukora umuhanda wa kaburimbo gushyiraho amatara ni kimwe mu gihe n'umuhanda impungenge za bamwe mu badepite zazamutse nyuma y'imibare babwiwe ko mu myaka irindwi iri imbere leta yifuza kubaka imihanda ya kaburimbo ireshya na kilometero igihumbi magana atatu mirongo irindwi n'ebyiri kandi ikazajya ihita ishyirwamo amatara ubusanzwe imihanda icanirwa muri kigali yareshyaga na kilometero magana abiri mirongo inani n'eshatu mu gihe icanirwa mu ntara ireshya na kilometero magana inani mirongo itanu abadepite bagaragaje impungenge ko hari n'imihanda iriho amatara ariko ataka ndetse n'uko amatara asanzwe akenerwa mu rwanda adahagije ku buryo byagorana kubona kwizwa mu mihanda yose ugasanga amatara yashyizwe ku muhanda ariko hari amatara rimwe kuvuga ko ubu ngubu noneho abo bazajya bubaka umuhanda wa kaburimbo bizajya bijyana n'amatara nibazaga ubwo ntibyazaba ko kimwe kidindiza ikindi kuko niba dufite uno munsi ikibazo cy'amatara cy'amashanyarazi adahagije noneho tukavuga ngo umu- buri muhanda wubakwe ushyirweho n'amatara ubwo uwo muhanda ntuzajya utegereza yuko n'ayo matara yabonetse kugira ngo bikorerwe rimwe ugasanga biratindiye kandi umuhanda hari igihe waba ukenewe vuba gusumba ayo matara minisitiri w'intebe yavuze ko imihanda ya kaburimbo ku rwego rw'igihugu yiyongereho cumi na kane ku ijana bingana na kilometero ijana na mirongo irindwi n'enye zubatswe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi kugeza muri bibiri na cumi n'umunani imihanda ya kaburimbo mu turere n'umujyi yiyongereyeho magana abiri na gatanu ku ijana bingana na kilometero ijana na mirongo itandatu zubatswe kuva muri bibiri na cumi na gatanu kugeza muri bibiri na cumi n'umunani abagize inteko ishinga amategeko bavuze ko bishimira ibyo leta ikora mu rwego rwo gutunganya imihanda ariko nanone bababazwa n'uko hari aho imihanda inyura abaturage bagasigara mu bukene batewe n'uko ibyabo byangijwe n'iyubakwa ry'imihanda ariko bikarangira batishyuwe urugero ni urw'aba baturage bo mu karere ka rurindo mu ntara y'amajyaruguru bangirijwe n'iyubakwa ry'umuhanda basa igicumbi kugeza ubu bakaba batarabona ingurane z'ibyabo byangijwe n'uyu muhanda baraje barambarira baravuga bati kubera ko ibikorwa remezo bikenewe kandi byihutirwa amafaranga akaba atari kubasha guhita aboneka reka tugukodeshereze aho uba uri mu gihe gito y'amafaranga yaba yasohotse ibyo ndabibemerera nashatse kubyanga bambwira ko nigometse ku buyobozi ibyo ndabikora ndabibemerera ariko kugeza na n'ubu umwaka urashize ntarishyurwa hari imbogamizi zo kuvuga ngo ntibishyura abantu no kubasiga ku manege kugasigarura nyeganyega batarakubariye amafaranga kubaho nari ntuye barahasibye nkaba ntagira munsi y'urugo ho guhinga utuboga ubwo nkasanga ngewe ari ubukene bintera mu rugo nk'abana ku ishuri kwi- kwiga ntago ari sawa mitiweli kuyibona ni ikibazo kuko nayikuraga urumva ko barahasibye Senateri Bizimana asobanura ko kutishyura abaturage ibyabo mu gihe bimuwe n'ibikorwa byo kubaka umuhanda leta iba yishe amategeko hari itegeko rijyanye no kwimura abaturage ku nyungu eh, rusange ririmo riricwa cyane kandi mu masezerano nk'uko imihanda minini buri gihe ikorwa ku nkunga z'abafatanyabikorwa mu masezerano hariho kuvuga ngo igihugu cy'u rwanda aricyo cyita kuri expropriation icyo badusobanurira ni ukuvuga ngo ngo babarurira abaturage ngo basanze hari indangamuntu zituzuye ngo basanze badafite konte ariko ibyo bikaza nyuma y'uko umuhanda wuzuye icyo ni ikibazo leta yagombye gushyiramo imbaraga kuko babarura hakorwa kirido y'umuhanda uzubakwa batanga isoko bagera kuri finalite kugira ngo umuhanda ukorwe icyo gihe cyose uretse ko abanyarwanda ari abana beza itegeko tuba- twaryisi niba imihanda yacu iri smart n'ibijyanye no kubaka umuhanda ntibibe smart leta ivuga ko muri iki gihe ibura n'imbogamizi mu bijyanye n'imihanda zirimo imodoka nyinshi muri Kigali imihanda y'igitaka itaramba n'ingengo y'imari idahagije igihugu kitabona uko kibyifuza Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi umukandida yiyamamariza kuyobora igihugu yasavye abanyagihugu eh, kuzoguma eh, ku biro vy'amatora gushika bamenye ivyavuye mu matora ngo ivyo ni mu ntumbero yo kwirinda ko amajwi yabo yibwa agahabwa uwo batatoye Menyesha makuru wacu Claude Ganza Munyamagana adufitiye ibindi kuri iyi nkuru ku isaa sita zuzuye z'amanyoni bw'indege isanzwe felix cisekedi na vitali kamere bajemo yabisesekaye ku kibuga cy'indege cya goma hari abaturage batari bake bafite ibyapa n'amadarapo y'amashyaka udps na enc yihuje agatanga felix cisekedi nk'umukandida perezida mu rugendo rwabo bava ku kibuga cy'indege berekeza kuri stade afi iri munsi y'umusozi wa goma abaturage sinzi babyiganaga bashaka kubagendera iruhande Vitali Kamere na Felix Tshisekedi bagendaga bazengurutswe n'ababarindira umutekano bakoze urunana mu ishusho y'urukiramende babyiganira kubareba batabagwira ni urunana rwarimo abasivile n'abapolisi byasabye amasaha agera kuri abiri kugira ngo bagere kuri iyi stade ahantu ubusanzwe imodoka cyangwa moto bikoresha iminota itarenze icumi ku muvuduko utari hejuru Felix Tshisekedi na Vital Kamerhe babanje gusobanura impamvu bivuguruje nyuma y'amasezerano basinye Geneve yari yemeje Martin Fayulu nk'umukandida rukumbi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi uyu ni bwana Felix Tshisekedi kandida perezida nituva aha hazaza abandi bazaza kubashuka babasaba kubatora muri bo harimo abo twitandukanyije n'ab'i Geneve kandi imwe mu ngingo tutumvikanyeho ni iyo kwitabira amatora mwese mwifuza kwaba magingo yaba atarabasha kwemeza niba bazayitabira cyangwa bazayareka twe tuvuga ko ari uguha kabila n'ubushobozi bwe buke amahirwe yo kuguma ku butegetsi kandi yaratweretse ko adashoboye umukandida wa kabila yatwijeje gukomereza aho kabila yari ageze bivuze ngo ni ugukomereza ku bushobozi hafi ya ntabwo kabila yamaze kutwereka bariya abavandimwe b'i Geneve bashaka kumubererekera ariko ntituzabakundira niyo mpamvu dusaba bari kuzabatora kuzaha amajwi ahubwo UNC na UDPS Felix Tshisekedi yavuze aho bahagaze ku bijyanye no kuzitabira amatora azakoreshwamo imashini z'itora bamwe mu bakandida bakomeje gutsimbarara ko batazemera imashini z'itora twe tuzitabira amatora ndetse tugiye kubwira abaturage uko muzitwara mu matora banyekongo nimusoza inshingano yanyu yo gutora ntimuzagende muzagume imbere y'ibiro by'itora kugeza bafunze muzategereze uko abahamya n'indorerezi zacu babarura amajwi kandi muzabona ko izo mashini z'ubujura cyangwa batazibisha tuzabona amajwi y'ibyavuye mu matora mbere y'uko izo mashini zibishwa cyangwa zitangira akazi kazo vitali kamere we yavuze ko imwe mu mpamvu zatumye harira felix Tshisekedi ari uguha agaciro ubwitange bwa Etienne Tshisekedi wamaze imyaka mirongo itatu n'itandatu arwanya ubutegetsi kandi rimwe na rimwe akanga imyanya ikomeye ubutegetsi bwamushukishaga kuko kuri we abaturage ari we yashyiraga imbere aba bagabo bombi bamaze kugabana ubutegetsi bafite urwandiko ruzabayobora mu gihe batsinda amatora UDPS UNC batsinze amatora Felix Tshisekedi yaba perezida naho Vital Kamerhe akayobora guverinoma ye Vital Kamerhe kandi yagena minisitiri w'ingabo n'uw'ibikorwa remezo w'imari n'igenamigambi n'uw'ubutabera kandi agahitamo na perezida wa sena na guverineri wa banki nkuru y'igihugu mu yindi manda y'imyaka itanu yakurikiraho bagurana umwe mu baturage wakurikiranye kwiyamamaza kwabo ati ntibatweretse igishya bazakora ugereranyije n'ibyo abandi bavuze n'ibyo twumvise bazakora cyakora amahirwe yonyine bagenderaho ni izina ry'umunyabigwi mu mateka yo kutavuganwa n'ubutegetsi muri congo kandi utarigeze na rimwe akorana na kabila mu buryo buzwi mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe nabwo nari aha ubwo kamere yiyamamazaga hari abantu isinzi ariko ubu nubwo bihuje urabona ko abantu bacitse intege mu batavuganwa n'ubutegetsi kiliziya gaturika muri iki gihugu yunze ijwi ko ry'abasaba yuko abaturage bazatora umukuru w'igihugu hakoreshejwe impapuro naho imashini z'itora zigakoreshwa gusa mu matora y'abadepite azabera icyarimwe ku itariki makumyabiri n'eshatu z'uku kwezi ariko magingo ya ntacyo komisiyo y'amatora irabivugaho claude ganza munyamagana mu burasirazuba bwa kongo kinshasa ku bwa radiyo ry'amerika urakoze claude ganza kuri iyo nkuru nguko twabibabwiye amakuru yo hirya no hino ku isi mu gihugu cy'ubufaransa haheze indwi zibiri abanyagihugu bari mu myerekano ikomeye iyo myerekano yatanguye igihe perezida emmanuel macron yatanguze umugambi wo kuduza amatagisi kuri esanse na mazut mu ntumbero yo gukingira ibidukikije iyo myerekano yorononye byinshi ku buryo perezida macron yafashe ingingo yo kuba arayihagaritse mugenzi wacu placide magambo yaganiye n'umunyarwanda Richard Gisagara yanonosoye ivyerekeye amategeko ari mu gisagara ca Paris amubwira ku vyerekeye iyo myiyerekano
imyigaragambyo imaze iminsi iba ntabwo iri muri mu karere ka Paris gusa dukunda imyigaragambyo iri mu gihugu hose itangiye imaze igihe kumara ibyumweru bibiri ubu ngubu ikaba yaratangijwe cyane cyane abayitangije biyitangura jire jone kubera akajire bambara k'umuhondo bayitangije cyane cyane kubera ibiciro byazamutse bijyanye bya lisansi na mazutu niyo yabaye rero imbarutso yatumye iyo myigaragambyo ibaho ariko ibyo bagenda basaba abigaragambya byabaye birebire cyane birenga birenga gusa ibijyanye no kuzamuka kw'ibiciro kwa lisansi harimo abasaba yuko perezida Macron avaho urabona ko abaturage ibyo ari byo byose bokeje igitutu ku buryo eh, leta yafashe icyemezo cyo kuba isubitse kiriya cyemezo cyayo ibi bivuze iki ntabwo ari ubwa mbere byabaho mu nkeka ko buri guverinoma yose ya hano mu Faransa igihura n'ikibazo nk'iki ngiki nk'uko buri guverinoma ishize ya ya François Hollande nayo yahuye n'ikibazo nk'iki ngiki nabwo ubwo yashyiragaho imisoro ku makamyo yatambukaga ahantu mu giturage bavuga ko ayo makamyo yongera yonona imihanda kandi ko akomeza konona environoma ibyo byatumye naho habaho igitutu abantu barigaragambya bamenya ibintu byinshi batwika amazu ku buryo leta yafashe icyemezo cyo kubivanaho n'ubu rero nicyo kibazo guverinoma ya Macron nacyo ihuye nacyo muri Paris niho habonetse ibyononekaye byinshi cyane bituma leta n'ubwo bwose perezida Macron mu minsi yashize yaravuze ko atazirwa atazasubira inyuma ko abantu batazamutse igitutu ngo abe yasubira inyuma uyu munsi rero yafashe icyemezo kugira ngo abashe kugarura umutekano mu bantu bafashe icyemezo cy'uko iyo misoro bari bongeyeho bagomba kuyihagarika none kuba bayisubitse ntabwo bavuze ko bayivanyeho kuba bayisubitse noneho bakazashaka ibindi byemezo bihamye bizafatwa habayemo urugomo rudasanzwe ese ahubwo ibingibi byo ntibituma ahubwo n'impamvu yabo baba baharanira itumvikana neza wi impamvu ntabwo yumvikana ni ukugira n'ubu none se ni nacyo kibazo kiri ubu ngubu hano mu bufaransa ntawe uzi neza icyo basaba icya mbere nta muntu ubahagarariye ubundi abaturage muri demokarasi nk'uko demokarasi ikora ubundi yantuka demokarasi uko bayumva abaturage ba hano abantu bagaba bafite ababayobora swat ari mu ma pariti ya politiki swat ari mu masendika swat ari mu mashyirahamwe bakaba bafite umuntu ubahagarariye ku buryo uwo muntu yagenda akavugana na leta akavuga ati twebwe turi kwigaragambya ntabwo twishimiye ikintu iki n'iki none mu bihindure hakagira ikiganiro kibaho nk'uko demokarasi gisaba noneho hakagira igisubizo kiboneka ora abo ngabo regire jone bariho abo bari kwigaragambya muri uyu munsi nta muntu bafite ubahagarariye hashize iminsi igera kuri itatu premier ministre agomba kubonana n'abahagarariye abo bigaragambya ariko abashatse kuza bose baraba bene wabo barababwiye bati nimugendaho tuzabica ku buryo bose nta n'umwe watinyutse kujya kubonana na premier ministre urabona ko macron we afata iki cyemezo yavugaga mu rwego rwo kurwana n'iyi mihindagurikire y'ikirere ishobora kugira ingaruka zikomeye ku isi ukumva baraje barabirwanya kandi turabizi ko mu minsi ishize habaye amasezerano ya paris yavuzwe cyane kuri iyi si ese ahubwo aba bafaransa bo ubwabo baba bumva ibyiza by'izo ngamba zo guhangana n'imihindagurikire imihindagurikire y'ibihe yes ikibazo gikomeye naho ngaho kiri ntago babyumva neza iyo ubajije abaturage bose muri rusange ukavuga uti ese mwemera yuko hagomba gufata ingamba zituma turengera ibidukikije kubera ko hariho kino kibazo cya environoma buri wese baravuga bati wi turabigikiye kandi turabona ko ibintu bimeze bikomeye ifu ko dufata ingamba ariko ntawe ushaka ko izo ngamba zimugiraho ingaruka ku giti ariko se ushaka gukora efoni muri we kugira ngo ibyo bintu bihinduke ninde hakabura ugira icyo yemera
radiyo ijwi rya amerika washington dc uwo rero yari richard gisagara umunyarwanda ari mu gisagara cya paris yanonosoye ibyerekeye amategeko mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu placide magambo ku myerekano imaze indwi zibiri ibera mu gihugu cy'ubufaransa amakuru rero n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha kuri radiyo ijwi rya amerika niho bigarukiye tuboneyeho akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatu arimasi karara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye uhagarariye ibi biganiro ni edi gwema kuri mikoro mwari kumwe na fide niyo ngabo na placide magambo nanjye ndabashimiye kuba mwadukurikiye mu biganiro byacu mbifuriza n'umugoroba mwiza murare aharyana